imwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ifite niyo ngabo abaramutse mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
ndagize mwaramutse fideli hirya no hino ku isi haracabandanya havugwa amakuru kuri afghanistan perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yarongeye kwisigura ashimangira ingingo yiwe yo kurangiza imyaka mirongo ibiri amerika yari imaze muri afghanistan yavuze ko atari kongereza iyindi myaka mu ntambara kandi atari kongereza iyindi minsi ku munsi ntarengwa wo gutaha hari mu ijambo yashikirije abanyamerika n'amakungu ejo ku munsi wa kabiri inyuma yo kuvana abasirikare bose muri afghanistan itahuka rya amerika ribaye hasigaye iminsi mike ngo amerika yibuke imyaka mirongo ibiri iheze habaye igitero cy'iterabwoba ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kw'icenda bibiri na rimwe ku butaka bwa amerika iki gitero nicyo cyatumye amerika irungika abasirikare muri afghanistan guhasha umuhari w'iterabwoba al qaida hamwe n'indongozi yawo osama bin laden bagirizwa kugaba ico gitero mu gihe amerika nabo bicuditse bishima ko icyabajanye muri afghanistan cyarangiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterres we yaragabishije ejo kuwa kabiri ko ukubaho kw'abanyafghanistan kuri mu kaga yasabye ibihugu bibishoboye gutanga uburyo bw'amafaranga bwihuse bwo gufasha inyuma y'itahuka ry'izo nteko za leta z'ubumwe za amerika guterese yashikirije ayo makenga avuga ko ubuzima bw'abantu n'ubutunzi bw'igihugu bigeze aho umwansi ashaka muri icyo gihugu cya afghanistan ku buryo ibisata bya nkenerwa nka byose byasenyutse abategetsi muri peru bavuga ko imodokari ya bisi yari itwaye ingenzi mirongo itandatu na zitatu yaguye mu manga iri ku nkengera y'ibarabara mu misozi yitwa andes hafa abantu bashika kuri mirongo ibiri n'icenda mu masaha y'agatondo ka kare ejo ku munsi wa kabiri igipolisi cabwiye imenyeshamakuru muri peru ko iryo sanganya ryabereye hafi y'igisagara ca matucana kiri kw'ibarabara rigana ku mugwa mukuru lima abategetsi mu gipolisi bavuze ko iyo bisi yasetse ibuye ry'urutare imbere yo kugwa muri iyo manga ababibonye bavuga ko yari ifise uburebure bw'imetero hafi ijana umanuka munsi
washington ijwi rya amerika
amakuru ku mugabane wa afurika ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi croix rouge rivuga ko abantu barenga ibihumbi mirongo ine n'umunani baburiwe irengero muri afurika kandi abashika ibihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana atandatu ari abana bato bafise imyaka iri munsi ya cumi n'umunani croix rouge ivuga ko abo yatohoje bishoboka ko ari bake cyane kuko benshi bafira mu ntambara abandi bagahitanwa n'ubwicanyi butandukanye ibiza ndetse n'abahunga afurika baja kurondera ubuzima mu bindi bihugu vya buraya amaya fernandez agejwe ubuhanuzi muri iryo shyirahamwe ku bantu baburirwa irengero no ku miryango yabo muri afurika y'uburengero avuga ko intambara ziri muri bimwe mu bihugu bya afurika zateye imibabaro mu miryango y'abantu babuze ababo croix rouge isaba amaleta muri afurika guhagarika iyo ngendo yigayitse yo kunyuruza abantu no gufasha kurondera no kumenya baburiwe irengero kugira imiryango yabo ibimenye muri arabiya sawudite abantu bashika umunani barishwe n'igitero c'indege yo mu bwoko bwa drone yatewe n'abahuti ku kibuga c'indege citwa aba kandi carononye n'indege y'igisivile mu gatondo ka kare inteko mvamakungu zirongowe na arabiya sawudite zigwanya abahuti muri yemene zavuze ko zarashe indege ya drone yari yatewe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu aba abahuti ntibigeze bavuga ko aribo bagabye icyo gitero ariko uwo mugwi ukunze kugaba ibitero by'indege za drone n'amamisire ku butaka bwa arabiya sawudite
bigira imana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu biyaga binini ku munsi wa mbere sentare yungururizwamo imanza y'i Paris mu bufaransa yafashe ingingo yo kutakira ivyasabwe na madamu agathe habyarimana vyo kureka gukurikiranwa mu masentare iyi ngingo yakiriwe mu buryo butandukanye n'abanyamategeko ku mugabane w'uburayi mu by'ukuri uriya mutegarugori agatabyara imana arakorerwa akarengane gakomeye cyane kandi akorerwa n'igihugu cyitwa ko cyateye imbere mu burenganzira bw'ikiremwamuntu uyo ni innocent twagiramungu umunyamategeko mu gihugu c'ububirigi
icyo cyemezo twagifashe neza kubera yuko ni icyemezo kivuga ko tugomba gukomeza noneho tukaba twizeye yuko wenda noneho bizihuta kurushaho kuko ntabwo uzakomeza gutegereza indi myaka imyaka cumi n'itatu uyu nawe ni richard gisagara umunyamategeko mu bufaransa akaba akurikiranira hafi dosiye za jenoside muri icyo gihugu perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yabonanye n'urwaruka rwo mu gisagara cya bujumbura rufise icyo rukora nk'imigambi y'iterambere yaruteye akamo karusaba kugwiza imitahe no kwiyumvira imigambi yoteza imbere igihugu amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini tuyatangurire kuyerekeye u rwanda ku munsi wa mbere sentare yungururizwamo imanza y'ipari mu bufaransa yafashe ingingo yo kutakira ivyasabwe n'umufasha w'uwahoze arongoye u rwanda madamu agathe habyarimana vyo kureka gukurikiranwa mu masentare yikekwa kuba yaragize uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda uwunganira mu mategeko madamu habyarimana philippe melac yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ari londres mu bwongereza amubwira ko bategekanya kunguruza urubanza Vous savez, euh, euh, je suis pas vraiment surpris de ce que la justice française umva ntabwo rwose bintangaje ko ubutabera bw'ubufaransa butinda gufata icyemezo mbona ko gikwiye cyo guhagarika ikurikiranwa mu nkiko rya madamu habyarimana ntabwo bitangaje kubera ko muri iyo dosiye harimo n'uruhare rwa politike ku bimureba byose ku giti cye haba ku kibazo cy'ihanurwa ry'indege ikibazo cy'impapuro zimuhesha uburenganzira mu bufaransa ndetse n'ikibazo cyatanzwe na collectif de parti civile pour le rwanda ibintu byose bireba madamu habyarimana ni dosiye ya politiki yo mu rwego rwo hejuru ni dosiye itavugwa ku ruhande rwa kigali muzi ko igihe cyose iyo perezida w'u rwanda aje mu bufaransa cyangwa se iyo ahuye na mugenzi we w'ubufaransa ntabwo ahwema kwibutsa ikibazo cya madamu habyarimana nk'uko yabikoze mu kwezi kwa gatanu gushize ubwo yari yaje i Paris ibyo byose bizana umwuka utari mwiza tubivugisha ukuri bituma ubutabera bumera nk'ubwokejwe igitutu bigatuma ubutabera butinda gufata icyo cyemezo cyo guhagarika ikurikiranwa mu nkiko rya madamu habyarimana ikigaragara ni uko magingo aya nta kirego kigaragara kiri muri dosiye y'uwo nunganira ikimenyimenyi ni uko atigeze akurikiranwa kandi nta n'ibizaba vuba urukiko rw'ubujurire bwafashe icyemezo ku kibazo cy'imitunganyirize y'urubanza icyemezo tutemeranyaho urukiko ruvuga ko rutemera ubusabe bwacu ntabwo bihindura ikibazo mu mizi ikibazo ni uko nta kirego kiri muri dosiye ya madamu habyarimana kubera ko ubutabera nibwo bwagombye gufata umwanzuro wo guhagarika ikurikiranwa tutagombye no kubisaba siko byagenze tugiye kongera kohereza ubusabe bushya bukurikije amabwiriza y'urukiko rw'ubujurire rw'i Paris ndifuza kubabwira ko hakenewe igihe gusa icyemezo cyo guhagarika ikurikiranwa mu nkiko kuri madamu habyarimana kigafatwa kubera ko nta kintu kiri muri dosiye ndemeza ko kizafatwa vuba
ni ukuvuga rero ko mwizeye mudashidikanya ko bitinde bitebuke icyemezo kizafatwa kizaba kinogeye uwo mwunganira mu mategeko
ugize neza kuvuga ko bitinde bitebuke bizaba ikibazo ni uko uwo nunganira ari mu zabukuru azuzuza imyaka mirongo inani umwaka utaha hashize imyaka cumi n'itanu urubanza rutangiye hari igihe kigera urubanza rukagomba kurangira nk'uko biteganywa n'amasezerano ashyiraho urukiko rw'uburayi rw'i Strasbourg ikigaragara ni uko hashize igihe kinini kirenze igikwiye ni nayo mpamvu twanasabye ko ikurikiranwa rihagarikwa
mwaba se mufite umugambi wo kuregera urwo rukiko rw'uburayi rurengera uburenganzira bwa kiremwamuntu
umva magingo aya tuzongera tugeze ubusabe ku butabera bw'ubufaransa ubusabe bwagombye gusuzumwa vuba nk'uko biteganywa n'amategeko biramutse bitinze kugeza mu mpera z'uyu mwaka ubutabera bw'ubufaransa ntibufate icyemezo cyo guhagarika ikurikiranwa mu rukiko birumvikana ko nahita niyambaza urukiko rw'uburayi rurengera uburenganzira bwa muntu niko bimeze tukiri kuri iyi nkuru umunyamategeko Richard Gisagara akorera mu Rwanda no mu Bufaransa akaba akurikiranira hafi dosiye za jenoside avuga ko uguteba k'urubanza ari ikintu kibangamiye uburenganzira bw'abakorewe icyaha yaganiriye n'ijwi rya Amerika atangura abwira mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ko yakiriye neza ingingo ya sentare yungururizwamwo imanza icyo cyemezo twagifashe neza kubera yuko ni icyemezo kivuga ko dosiye igomba gukomeza nk'uko mubizi icyo cyari cyasabwe n'ababuranira madamu habyarimana ko ari uko dosiye yahagarara noneho bakavuga ko nta bimenyetso biriho bihagije bakadosiye igahagarara aho ngaho urumva rero urukiko rwatesheje agaciro ubujurire bwari bwakozwe n'uruhande ruburanira madamu agata habyarimana ruvuga yuko uburyo ubwo bujurire bwatanzwe bwaje mu buryo bunyuranyije n'amategeko niyo mpamvu rero ubujurire butemerewe kwakirwa urumva rero ni icyemezo cyadushimishije kubera yuko bivuga ko dosiye igiye gukomeza investigation zigakomeza zigakorwa noneho tukaba twizeye yuko wenda noneho bizihuta kurushaho kuko ntabwo uzakomeza gutegereza indi myaka imyaka cumi n'itatu cyane cyane yuko perezida macron mu minsi yashize muzi ko yavuze ko agiye gukora ku buryo hatangwa ingufu zihagije mu bucamanza kugira ngo dosiye zerekeranye na jenoside zibashe kuburanishwa vuba umwunganira mu mategeko metre philippe meyak aravuga ko agiye kongera gufata dosiye akayisubiza mu rukiko agasaba ko yongera gusuzumwa bundi bushya ni ibintu bishoboka iyo dosiye ikaba ihagaze cyangwa se ntabwo bishoboka yegereye umucamanza juge d'instruction ushinzwe iyo dosiye amusaba nk'uko amategeko abimwemerera byakwemezwa yuko ankete zihagarara kubera ko kuri we yumva nta gisigaye gukorwamo ko nta bimenyetso biriho agasaba ko ankete ihagarara ibyo yarabyangiwe abyangiwe arabijurira abijuririye urukiko rw'ubujurire rwanga kwakira ubujurire bwe kubera ko bwaje mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuri we rero ubwo ngubwo niba yifuza kongera gutangira bundi bushyashya amategeko arabimwemerera ashobora kongera agasubira inyuma kongera agatangira ndumva rero icyatumye babibwangira ubushize kitazatuma babyakira ndumva n'ubundi nongera gutangira ubwo busabe nanone ndumva ntacyo buzageraho aravuga ko ubusabe bwe buramutse bwongeye kutakirwa ashobora kujya mu rukiko rusesa imanza byaba bidashobotse nabyo akaba yakwifashisha urukiko rw'uburayi rurengera kiremwamuntu ibyo ni ibintu nabyo bishobora kuzatwara iyindi myaka myinshi nkawe ukurikirana izo manza zibera mu bufaransa nyuma y'imyaka cumi n'itanu iyi dosiye ya madamu habyarimana itangiye ishobora kuzamara indi myaka makumyabiri itararangira tuzizera ko bitazagera hose kuko imyaka cumi n'itatu ni miremire ni myinshi cyane nta ni imanza nke hano mu bufaransa zigeza muri icyo gihe icyo nakwibutsa kandi ni uko ubufaransa bwize urwo rukiko ari kuvuga rw'uburayi rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu nabibutsa ko bwigeze no gukundana ubufaransa bwakundanya ubufaransa kubera urubanza rwa padiri munyeshyaka kubera ko rwabaye rurerure cyane ubufaransa bwigeze gucibwa amande n'urukiko rw'uburayi ruvuga ko kuba urubanza rwabaye rurerure gutyo ari ikintu kinyuranyije n'uburenganzira bw'abakorewe icyaha tukaba twumva rero nyine ubucamanza bw'ubufaransa bwakagombye gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo dosiye yihute niba uwo mwavoka ashaka kwegereza izo nkiko nta kibimbuza n'uburenganzira bwe erega n'ubu bwose numva avuga ngo tukaba abaranira agata bavuga yuko kuba urubanza rwabaye rurerure ari bo bigiraho ingaruka nkeka ko ahubwo bitangaje kuvuga gutyo muzi ko aho yagiye gusaba icyangombwa aho bita ofupurasi ni ofisi de protection de refugiye umuntu ajya gusaba icyangombwa iyo yumva gusaba yuko bamwemerera kuba impunzi muzi ko urwo rwego rwanze ubwo busabe rukavuga ko hari ibyo akekwaho bijyanye na jenoside ko ari iyo mpamvu badashobora kumuha icyangombwa cy'ubuhunzi biza ko ubucamanza bwarakoze nk'uko bigomba kugenda amategeko akubahirizwa yari kuba yarashubijwe mu rwanda mu kanya wavugaga icyo perezida macron atekereza kuri iyi dosiye uwunganira madamu habyarimana metere philippe meyak avuga yuko ari dosiye ya politiki wowe uyifata nka dosiye ya politiki cyangwa se ubona politiki hari aho yivanga muri iyi dosiye ubibona ute wowe twese turabizi muribuka raporo yasohotse ya Vincent Duclerc mu minsi yashize yavuze ko politiki y'ubufaransa yivangaga mu madosiye y'u rwanda donc ndumva kuvuga yuko mu minsi yashize haba wenda politiki yaba yarivanze muri iyo dosiye njye ndumva ibyo ngibyo ni ibintu umuntu wese yakagombye gutekereza kubera ko na vincent duclere yari abivuze vincent duclere yavuze ko kugira k'uyu munota mbere y'uko raporo ye iza mbere y'uko perezida macron afata indi avuga ati noneho politiki ntituyivaneho ubucamanza bw'ubucamanza abanyapolitike bivanze muri iyo dosiye niyo mpamvu madamu abyemana yakiriwe ahangaha ndakeka niyo mpamvu wenda atashujwe mu rwanda kandi ubundi abantu bose bari muri situwasiyo nk'iyi basubizwa mu gihugu baturukamo ibyo nduva kuvuga ko politiki yivanze muri iyo dosiye mu minsi yashize ibyo nduva nanjye ntabitekereza kuba uyu munsi banze ku busabe bwe ngo ni uko impamvu za politiki icyo cyo ndumva kamema ari amatakira ngo metre richard gisagara ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye mugenzi wacu veniste nshimiyimana yavuganye na innocent twagiramungu umunyamategeko mu gihugu cy'ububirigi aramubwira uko ugeneye yaka ingingo ya sentare yungururizwamo imanza y'ipari mu by'ukuri uriya mutegarugori agatabyara imana arakorerwa akarengane gakomeye cyane kandi akorerwa n'igihugu cyitwa ko cyateye imbere mu burenganzira bw'ikiremwa muntu amaze imyaka makumyabiri n'irindwi mu bufaransa aba aho ngaho aba mu kangaratete kubera biriya bibagumya kumutera ku mutwe bikaba rero bitangaje ko mu myaka makumyabiri n'irindwi igihugu gikomeye nk'ubufaransa cyaba mu by'ukuri kitarabasha kuba cyavuga kiti dufite ibimenyetso turamukurikiranye cyangwa se twabuze ibimenyetso muri iyo myaka yose n'uko natwe tuzi dosiye reka tuyihagarike ahumeka agire amahoro abashe gukora ibyo abasha kwikorera nicyo umwunganira yari yasabye kuko idosiye abahagarariye abacitse ku icumu batangije yo kugira ngo bamuburanishe mu bufaransa imaze igihe ubwo rero hakaba hibazwa impamvu yakomeza gutinda bamubajije inshuro imwe gusa hashize imyaka itanu bamubajije ariko nabwo ntabwo bigeze bamuhamya icyaha kugira ngo bakomeze kumukurikirana niyo mpamvu rero umwunganira yasabaga ko niba nta bimenyetso bafite idosiye bayihagarika bagasaba urukiko ko rwavuga ko atagikurikiranwe noneho agatuza akaba yakora imirimo ye mbona rero ubutabera atarimo kuwuhabwa uko bukwiye kubera ko mu by'amategeko hari ibyo bita derere rezonabure ni ukuvuga ko ubucamanza bugomba gukora ibyo bugomba gukora ariko ntiburengere kugira ngo abanyagihugu babashe kugira uburenganzira bwo gukomeza ubuzima bwabo mwambona rero igihe gishize bari muri biriya giteye isoni ku gihugu nk'ubufaransa byagombye guhagarara ntibikomeze ariko se mu mategeko hari igihe ntarengwa cyo gukomeza gushaka ibimenyetso mu gihe urukiko rwaba rwibwira yuko rufite impamvu zigaragara zo gukomeza kubikora gutyo icyo gihe ntarengwa ni abacamanza bagomba gusuzuma bakurikije ubushobozi abagenzacyaha bafite bakurikije n'uko idosiye baba barimo yaba ikomeye niyo mpamvu ababifitemo inyungu bagomba kubishyikiriza urukiko kugira ngo rurebe uko idosiye imeze niba koko bararengeye muri gahunda zabo kugira ngo babe babasaba ko gukurikiranwa byahagarara nibyo bari barimo ariko mwabonye ko mu by'ukuri babwiye ko atari byo ko bakomeza kumukurikirana nkaba mbona ari dosiye irimo ibibazo bya politiki cyane ku buryo ku bwanjye nyemanga ubutabera bw'ubufaransa buri guteshuka ku bwigenge bwabyo kubera inyungu za politiki zaba zibyihishe inyuma ni idosiye itoroshye idosiye y'u rwanda uwunganira madamu habyarimana metre philippe meyak avuga yuko ubucamanza bw'ubufaransa buramutse butamuhaye icyo yifuza cyo guhagarika ikurikiranwa ry'uwo yunganira ashobora kuzitabaza urukiko rw'uburayi rw'uburenganzira bwa muntu urwo rukiko rw'uburayi hari icyemezo rushobora gufata kirenze icy'ubucamanza bw'ubufaransa bwaba bwafashe muri iyi dosiye umwunganira afite uburenganzira bwo kwifashisha rwa rukiko rw'i rushinzwe kureba niba uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa muri bino bihugu by'i burayi ariko nyine agomba kubanza kwerekana ko gahunda zose zo mu bufaransa yazirangije ni ukuvuga ko nyuma ya kiriya cyemezo cyafashwe agomba kujurira noneho mujure nabo bazamwangira akajya mu rukiko rusesa imanza rw'ubufaransa namara kubona rero igisubizo cy'urukiko rusesa imanza mu bufaransa niho azabasha kuba yajya kwifashisha urwo rukiko rw'i strasbourg rw'uburayi mu gihe urukiko rusesa imanza rw'ubufaransa rwaba rwashimangiye ibyemezo by'inkiko zo hasi biragaragara rero ko uriya rukiko rw'i strasbourg rushinzwe gutanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burayi kureba bwubahirizwa ari mu nkiko no mu bindi bibazo bushobora rwose gufata icyemezo cyo kuba rwaha ibihano ubufaransa busanze ubufaransa bwaravogere uburenganzira buriya uregwa madamu agati habyarimana hari ingero nyinshi cyane zagiye ziba ibihugu nk'ubuholandi ibihugu nk'ububirigi ndetse n'ubufaransa bigasabwa gusesa imanza zimwe na zimwe zagiye ziba cyangwa se ziga ndetse bakarura rukiko rukabaca n'amafaranga menshi cyane y'amande y'indishyi z'akabaro z'abagiye bakurikiranwa n'imyaka yose babatesheje igihe gahunda mu bufaransa niramuka irangiye mu rukiko rusesa imanza uwunganira gatabyara afite uburenganzira bwo kwifashisha rukiko rw'i strasbourg innocent twagira mu ngu y'impuguke mu by'amategeko ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze venuste ndagushimiye nanjye tugushimire venuste kuri izo nkuru mu burundi perezida evariste ndayishimiye yabonanye n'urwaruka rwo mu gisagara cya bujumbura rufise icyo rukora nk'imigambi y'iterambere yaruteye akamo karusaba kugwiza ibitahe no kwiyumvira imigambi yoteza imbere igihugu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda perezida evariste ndayishimiye arababazwa n'abavuga nabi igihugu cy'u Burundi aramutswa imbere y'urwaruka rurenga igihumbi ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyahoze citirirwa umuganwa rudoviko rwa gasore ubu citwa intwari hagati mu gisagara ca bujumbura perezida ndayishimiye yadomye urutoki ku bamenyeshamakuru ko ari bo bafise uruhara rukomeye mu kuvuga ukutariko igihugu cabo sinari bwigere mbona abamenyeshamakuru nk'aba mbona ngaho uno muzi aha aha indimi zivuga ko dukenye ni hari nyinshi kurusha mu bindi bice byose by'igihugu aha niho abanditsi bose bavuga ko uburundi buri mu kuzimu bakoraniye ngaha abankisha uburundi ngo amakunga bwanke n'abanyamahanga ntibigire bakunda umurundi abenshi bari ngaha nyine murigira mwumva umunyarwanda ahantu agiye avuga ngo ngo twego turakenye ntakubwira ko ari cyo gihugu cya mbere gitunze ku isi murigira mwumva abatanzaniya bariko bandika kuri interinete turago tanzaniya irakenye murigira mwumva abakongomani bariko bandika ku ma interinete turagowe ubukene tuzovamo gute n'abarundi gusa abo n'abari bagiye kumviriza impanuro perezida ndayishimiye aho urwaruka wikorera utwabo canke rufise imigambi mito mito yo kwiteza imbere urwo rwaruka rwamaze kwijukira iterambere umukuru w'igihugu ararutera intege akabakangurira gushinga amahinguriro menshi mpakazi mpumutahe we ntiwokwiha mugadakunda mwe b'urwaruka mwataguye kuhabona aho muriko murabuza ko tuza turaca amakara mukavuga muti dukoreshe amakara atava mu biti dufise ubwoko bw'ifi burenga amajana atanu muri ubu burundi mubugacuca ugenda iburaya ngo ngiye gusuma sardine hajya muri sosumo bafise isukari irenze ko amamerase uzi ubona abaganda baje kuyapakira bagiye kuyakoramwo imbombo wisiki mugatwe tukananirwa tugaca tuja kugura imbombo mu buganda ndayishimiye yavuniye akagohe ubwo rwaruka rwo mu gisagara ca bujumbura ibisata bushiramwo imitahe aha muri burundi ibice birenga mirongo umunani ku ijana by'agataka k'uburundi ni ubutare gusa erega ubutare bwa mbere ni irivu ryacu ivu ryacu riramera riramera riramera none ko irasaza ry'amabuye twirirwa turatsitara uraziherera dukomeretsa tugiye ku ishuri kumbe twatsitara ku butare tugiye kuyapima duca dusanga yose ni icuma fere muka tukirirwa turaja kugura ferabeto hanze amabati tuyagura mu bindi bihugu ngaha adufise ubutare bw'icuma turatunze inzahabu korutan ibukinanyana hariho umusozi twasanze wose ukozwe n'icuma gusa ibibuye byose bihari tugenda ibutihinda dusanga n'icuma gifise tenere oxide de fer nonantwite virigire duze pourcent hanyuma ajya amabuye mubona y'amabubu nayo duca dusanga harimo nikere harimo ariminiyomo harimo fere nyene n'ubundi aha mu cibitoke huzuye ibibuye birimwo isima umukuru w'igihugu yabemereye ko abazogira imigambi itomoye y'iterambere bazoronswa imitahe ico bikoze bamwe muri urwo rwaruka bashikiriza ko bafise intambamyi yo kubura imitahe n'inyigisho zo gukora imigambi itomoye ingorane cyane cyane rufise niyo gutegura imigambi yikugwiza itunga iyindi ngorane mbona ni uko mukivi imigambi itazigwa neza urwaruka rushobora kwagirira ikibazo c'uko uh, ingurane bazoronka zishobora guhomba nk'ibihumbi mirongo ine bisabwa kugira ngo umujene ishyirahamwe ryandikwe muri api ayo yoshobora gufutwa umukuru w'igihugu wewe abarungika mu ibanki y'urwaruka kugira ngo baronswe ingurane ubutwara iyo banki yo guteza imbere urwaruka ashimangira ko urwaruka rukwiye kwitondera imigambi yarwo kugira ngo ironswe ingurane bitagoranye sisite niyuhire nawe nyine n'umwe muri urwo rwaruka imigambi batuzanira usanga usomye atari imigambi ni sosiyete yunguka nicyo gituma tumaze kubona izo ngorane twagiye hamwe n'urwego api twatanguye inyigisho mu gihugu cyose kugira ngo twigishe urwaruka bonyine bibonera ingorane mu gihugu izo ngorane bazibonye batore inyishu iyo nyishu bayihinduremo ishyirahamwe rizoza rikemura ibibazo abarundi bafise no kwita muri bifaransa la creativité l'innovation umukuru w'igihugu yiyemeje gukwiragira igihugu cose atunganiriza urwaruka ari nabwo rugize ibice birenga mirongo itanu ku ijana vy'abarundi bose inyigisho nk'izo zo gukunda igihugu Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika urakoze Pierre Claver ku bakunzi b'inkino mu ihiganwa ry'urukino rw'umupira w'amaboko rya basket ry'imigwi yo muri afurika inkino zo guhiganirwa tike ya kimwe ca kane zirabandanya i kigali mu rwanda urukino rwasozereye izo nkino rukaba rwahuje kenya na sudani yo mu mpanuka mugenzi wacu desire hatungimana yadukurikiraniye izo nkino muri urwo rukino rwahuje kenya na sudani yo mu mpanuko byari bigoye kuvuga uhabwa amahirwe gusumba uwundi bivanye n'uko iyo migwi yifashe n'uko yigenjeje mu nkino z'amajonjora urukino rugitangura umugwi wa sudani yo mu mpanuko niwo waje ufise inguvu nyinshi cyane uratangaza mbere abariko barakurikirana urwo rukino mu gutsinda agace ka mbere worohewe cyane ku manota mirongo ibiri kuri cumi na rimwe eka no mu gace ka kabiri k'urukino sudani y'umumanuko yarasumbije kenya ako gace kaza kurangira uwo mugwi ufise amanota cumi n'icyenda kuri cumi n'atatu iyo migwi ikaba yagiye kuruhuka sudani ifise amanota mirongo itatu n'icyenda kuri mirongo ibiri n'ane ya kenya ico kirarane cy'amanota cumi n'atanu mu minota mirongo ibiri ya mbere y'urukino cyarerekanye ko kugira kenya itsinde yategerezwa gukoresha ingufu zidasanzwe niko vyagenze abakinyi bavuye mu karuhuko aho kenya yatahukanye agace ka gatatu k'urukino ku manota cumi n'indwi kuri cumi n'abiri no mu gace ka kane k'urukino kenya yabandanije kuvyitwaramwo neza mu gutsinda amanota cumi n'indwi kw'icenda ya sudani ariko ntiyarahagije kugira ico gihugu gitahukane intsinzi kuko urukino rwagiye kurangira ku manota mirongo irindwi kuri mirongo itandatu n'umunani ya kenya umumenyereza wa kenya w'umukenyezi liz mills yamuka muri australia umukenyezi wa mbere amenyereje umugwi w'abagabo muri afro basketball akaba atashoboye gushikana umugwi wiwe mu gice cya kane gishiri cya nyuma gusa akazi yakoze kakaba gashobora gutuma abandi bakenyezi bahora bikumira bafata iya mbere mu rukino nagwo rwabaye isaa icenda mu masaha ya kigali hagati ya uganda na nigeria umugwi wa uganda niwo watahukanye intsinzi urushije nigeria ku manota mirongo umunani kuri mirongo itandatu n'umunani umugwi wa uganda ukaba waratangaje abatari bake mu kwirahira ico gihugu kandi uganda ikirushije bigaragara mu duce dutatu twa mbere tw'urukino uganda niyo yaje imbere iza kurushwa mu gace ka nyuma k'urukino ariko akaba kari kamaze kuba iyo ntsinzi ya uganda yarerekanye ko uwo mugwi ufise abakinyi babangutse bashobora kubandanya batangaza bariko bakurikirana izo nkino za afro basketball kubona rero uganda na sudani yo mu manuko zishika muri ico gice ca kane gishiri ca nyuma vyerekana ko akarere ka afurika y'ubuseruko nako gahagaze neza muri basketball muri afurika mu gice ca kane gishiri ca nyuma kizotangura kuri uno wa gatatu isaha icenda senegal izotana mu mitwe na angora nayo isaha cumi na zibiri cote d'ivoire ikine na guine kuwa kane uganda izokina na cap vere yasezereye u rwanda nayo sudani yo mu mpanuko ikazoba ifise akazi katoroshe imbere ya tunisiya ifise igikombe bariko barakinira desire atungimana kigali ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi ni amakuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe